Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii digdamii lama digdamii shanii soddomii tokko irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa karaa raadiyoo saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Kamisaa muddee soddomii tokko bara kuma lamaaf digdama bara kanaaf guyyaa sadhumaadha. Kanneen waggaa haaraa faranjootaa kabajattaniif baga geessan. Guyyaan har'aa Itoophiyaatti immoo muddee 22 keessummeessaan keessan galgala har'aa an nugusuu taamreeti. Taateewwan waggaa xumurame kana keessaa dhimmoota dhiibbaa uuman jechuudhaan BBC'n kan filate keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa tokko ta'uu gabaasee jira. Manneen barnootaa Itoophiyaatti deebi'anii akka banaman murtaa'uun faca'ina dhibee koronaan akkamiin ilaalama? Uummati addunyaa biiliyoonii torbaa fi miiliyoonii dhibba saddeet bara kuma lamaaf digdamaa kana galgala kana innaa gaggeessu sababaa koronaatiif jecha simannaan waggaa haaraammoo haala hin baramneen ta'uuf deema. Kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nooliin turaa jenna. Produusariin qophii har'aa Biraan Haayiluuti. Tigisti gamme immoo akkuma yeroo kaanii tamsaasa kana isin biraan geessi. Oduu addunyaatu dursa oduudhaaf tujube oola.
Attamooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baankiin misoomaa naannoo Somaalee baatilee ittaanu ja'a keessa industiriiwwan xixiqqoof giddu galeessaa ta'aniif kan oolu. liqaa qarshii miliyoona dhibba shanii qopheessuusaa beeksisee jira. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ibraahim Usmaan Faaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti liqiin dhala hin qabaanne kan dhiyaatu akkasumas naannoon isaanii sochii bu'a qabeessa filate lafa kennuuf haala kan mijeessu ta'uu dubbataniiru. Yeroo dhiyeenya ministeera dhimma daldalaa kan ta'an Malaakuu Allabaliin kan hoogganamu jilli tokko magaalaa Jigjigaatti argamuudhaan kaabinee mootummaa naannoo Somaalee waliin marii erga geggeessee booda baatilee ja'an ittaanan keessan Industiriiwwan kanaaf liqaa qarshii walakkaa biliyoonaa gama baankii misooma Itiyoophiyaan qophaa'u ofiisaa ittaanaa bulchaan kun ibsaniiru. Jalqaba waggaa kanaa pirezidaantii baankii misooma Itiyoophiyaa ta'uun kan muudaman Dr. Yohaannis Ayyaaleew baankiin isaanii naannoo Somaaleef liqaa dhala hin qabaanne qopheessuusaa beeksisuu isaanii obbo Ibraahim dubbatanii jiran. Baankiin misooma Itiyoophiyaa dameewwan isaa kan naannoo Somaalee keessaa qabuun kana dura waggaa afuriif liqeessee kan ture qarshii miliyoona dhibba tokkoof miliyoona soddoma qofaa ta'uu kan yaadachiisan obbo Ibraahim amma baatii ja'a keessatti qarshii miliyoona dhibba shan qophaa'uun fooyyeena guddaadha jedhan. Baankii misoomaatti dabaluudhaan kan duraan meeteek jedhamu amma immoo garee itiyoo injinariing jedhamuun kan beekamu ijaarsa laalchisee deeggarsa gochuuf waliigaluusaa obbo Ibraahim beeksisaniiru jechuudhaan addis chakkol gabaaseera. Uummanni addunyaa biliyoona torbaaf tuqaa saddeet bara kuma lamaaf digdamii tokkotti nagaa dhaamuuf qophaa'aa jiran. garuu sababaa vaayirasii koronaa irraan kan ka'e akka baratame uummanni wal ga'ee gammadee hin ayyaaneffatu gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Addunyaan baraan akka ture kaan qophii gammachuu gannaaraa hin qabaattu. Aguu guddaa yaanqisanii kaan ammoo nama walirraa xiqqeessan. Addunyaan gam tokkoon ammaayyuu gannaaraa keessa jirti. Lafti xiqqayyoon gara Paasifikiitti dhiyaattu takka Toongaa, Samo'aa fi Kiribaat fa'aati qaata gannaaraa bara kuma lamaaf digdami tokkoo jalqabatan. Niwuziilaand, Awustiraaliyaa, Japaaniif Kooriyaa kibbaatti ittaana. teessuma lafa isaaniitiif saatii isaaniitti akka waltaanaaf akkana warri magaalaa ookland biyya niwuziilaandi duru gannaara akkana kana fooqii biyyi isaanii dheertuu iskaayi taa'urra ibsa gugurdoo duuman san tuqanii fi qaanqee ol facaasan daawwata tumbaran hin jirtu biyyittiin tunganna kan akka lamaan simatti vaayirasii koronaa haga guddaan ofirra dhoorte biyyi niwuziilaandi irratti nagammaatti nam kum lamaaf dhibbi tokkoof jaatamii lama irratti koronaa argan nam digdami shanii tanaan lubbuu dhabe gammachuu dhib kan ofirra dhoorteen gannaara kanallee simatti Biyyatti hedduullee dhibba kan ofirraa dhowwuu fi qophii gammachuu hedduullee lakkifte. Awustiraaliyaa lafa namni miliyoon tokko gannuun gannaani gannaaraa kan simachuu fi qaanqee irqa guddanaan biyyi isaanii Sidini Harbarirra mana tiyaatirii isaanii beekama Opera House irraa ol facaasa. Daawwatanii baraan namuu manumufiitti daawwata. Awustiraaliyaatti akka muummeen ministeera kutaan New South Wales Gladys Berejiklian jettetti baraan namni afaan bisaaniitti yaa'itiin gannaaraa kan hin simatu. Koronaaf jedhan akka nama walanqisan. Berliin Jarmanilleen dhibba kanaaf jettetti baraan qophii gannaaraa naannoo Brandenburg geetii fi paayiroteeknikiitti yaa'itiin qaanqee London laga taames irra halkan ol tokko sankaan itti yaa'u Jarman Berliinillee tanuma jiran dhib kanaaf jedhanii qophii ganna haaraa ta duruu naannoo Biraandanbarg Geetii fi naannoo Paayirooteknikitti aaniitiin qaanqeelleen laga taames irraa halkan ol tokko sankaanitti yaa'u. Atilaantik gamaallee takkanuma. Ameerikaanii Niiw Yoorkitti qophii gammachuutu akkana tana keessumattu iyyuu naannoo Taayim Iskweer jedhanii qopheeffatti. Chilleen namkuum hedduutti qophii gammachuutiif wal duruuf tulleen baran hin jirtu. Biraazil Riyoo de Janeeroo isilleen qophii gammachuu haaraa halkan namni afaan bisaaniitti yaa'eetiin walti sirbuhalaa iyyuu hambifti. Qophii akkana kana duriin namkuum dhibba hedduu walti yaa'a. Muuziqaa caqasaa walti sirba. Achumaan qaanqee ol facaasanillee daawwata. Tunillee laayyoo hanqatu. Vaayirasiin koronaa kunin addunyaa wamidduu walanqeesse. Addunyaan qorsi vaayirasii kana argattammoo walirra marsuu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Talaalliin COVID-19 kampanii dawaa chaayinaan qophaa'e mootummaa biyyattiitiin kan raggaasifame isa jalqabaa ta'ee jira. Bulchiinsi oomishaalee eegumsa fayyaa biyyattii talaalliin sun yaalii bal'aan erga geggeessamee booda. dhibbarraa harka torbaatamii sagaliif tuqaa saddeet bu'aa qabeessa ta'uunsaa erga mirkanaa'ee guyyaa tokko booda beeksise. Haa ta'u malee hayyoonni kan dhaabbati siinofaarm jedhu kana sababa galmee dhuunfaan mirkanaa'een dhiyeessiniif gaaffii keessa galchanii jiran. Talaalliin haaraan raggaasifame kun erga baatii adoolessaas hojjettoota dalagaatti bobba'uun dirqii ta'eef kanneen dhibee vaayirasicharraa akka isaan hin hafne taasisuun dhukkubsatan miliyoona afuriif qabxii shaniif kennamee jira. beejiin kan walakkeessa baatii guraandhalaatti uummata miliyoona shantama tallaaluuf karoorfattee jirti. Gosa vaayirasii koronaa yeroo jalqabaaf Biriteen keessatti argame kutaa Kaalifoorniyaa keessatti nama dhukkubsatu tokko irratti mul'achuusaa aangawoonni eegumsa fayyaa kan kutaa sanaa beeksisanii jiran. Vaayirasiin kun ammas itti dabalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu itti fufaa jedhan. Kaalifoorniyaan kan jalqaba torban kanaa gosi koovid kudha sagalii haaraan keessatti mul'ate koloraadotti aansee kutaa Ameerikaa lammataa ta'usheeti. Akkuma isa kan Kolooraadoo keessaa kutaan eegumsa fayyaa uummataa kan Kaalifoorniyaa akka jedhetti namni vaayirasichaan qabame bakka birootti hin imalle. Ministeerri tajaajila fayyummaaf tajaajila uummataa Maark Geelii haalli isaa yaaddessaa ta'uu ibsanii maaskii kaayyachuu walirraa fagaachuu hiiqinsa hawaasaa mana ofii keessa turuuf imalarraa of qusachuun vaayirasiin kun akka hin facaane gochuu danda'a jechuun yaadachiisaniiru. Hayyuun gameessi kan dhimma dhibee daddarbaa Yuunaayitid Isteetsi Dooktar Antooni Faawuchii akka jedhanitti. Gosi vaayirasii haaraa kun kan kanaan duraa caalaa hamaa ta'uusaa kan hin amanneef talaalliin oomishame vaayirasii kana ittisuuf milkaa'inaan hojjechuu qaba jedhan. Faawujiin akka jedhanitti sagantaan talaallii kennuu kun hanga baatii caamsaa waxabajjiif eebilaatti yoo kenname hamma jalqaba baatii fulbaanaatti biyyattiin gara jiruu idileetti deebiti jedheen abdadha jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa karoobii kaleessaa namoonni kuma sadiif dhibba torbaa ol du'an dabalatee namoonni kuma dhibba sadiif kummi afurtamii lama vaayirasii koronaan du'uu isaanii waaltaan qorannaa yuunivarsiitii joons hoopkins beeksisee jira. Hojjettoonni Ameerikaa keessaatti dabalaa kuma dhibba torbaaf kummi saddeettamii torba ta'an torban darbe iyyata hojii dhabiinsaa galfatanii jiran oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Maayikaadiraatiin miidhamtoonni maatii isaanii dhaban jeequmsa hawaasummaa fi dinagdeetiif saaxilamaniiru. Kana irratti immoo xiyyeeffannaa akka dhaban dubbatu. Ammas taanaan jiraattonni kun wabiin jireenyaa akka ittiin dhaga'amiin gabaasaa keenya Yoonaataan Zabdiyoon naannicha jirutti himaniiru jaallanneetu cuunfee dhiyeessa.
Haleellaa magaalaa Maayikaadiraa keessatti gaggeeffameen kanneen maatiiwwan isaanii keessaa namni jalaa ajjeefame yaadi sammuu isaanii miidhamuu bira darbee rakkoon dinagdeef hawaasummaa akka isaan mudate dubbatu miidhaan hagasii nurra ga'ee qaamni nu dubbisellee hin jiru jedhu. abdii kutannaa fi borii isaanii fooyya'ee yaaduun akka isaan rakkisu kanneen dubbatan jiru maddeen naannoo irraa akka argate caqasuun xinneenyaan namni dhibba ja'a ajjeefamuu gabaasee ture gabaasa sadaasa kudha shan bara kuma lamaaf kudha sadii baaseen fixiinsi siviilota maayikaadiraa irratti gaggeeffame yakka gara jabinaatii jedhee ture kanaafis kanneen miidhaman deebisanii dhaabu warra yakka kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuudha jechuudhaan. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa hubachiisee ture. Maayikaadiraa keessa guyyaa lamaaf ka ture oduu gabaasaan VOA Yoonaataan Zabdiyoos akka jedhutti fagoo taa'ee isa dhaga'uuf oduu gaddisiisaa ta'uu bira kan hin dabarre ta'uu mala. Kaaniif immoo hagas mara ta'uu dhiisuu mala. garuu dhukkubaa fi madaa magaalaan maayikaadiraa keessa jirtu jabaadhaa jedhee jira. Gama kaaniin Asteer Misgaanaw Bahardar irraa akka nuu gabaastetti bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessa aanaalee jiran ja'a keessaa shan namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanneen kuma dhibba tokko ta'antu yeroo ammaa keessa jira. Godaantota kanaaf yeroon gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ta'uu koomishinarri koomishina yaaddoo balaa kan naannoo sanaa obbo Taarraqeen taasisaa ibsaniiru. Sababiinsaas sodaa nageenyaa naannoo sana jiruun abbootiin qabeenyaa konkolaataa gara sana dhaquu waan sodaataniif jedhan. Kanneen beelaan rakkataa jiraniif midhaan gargaarsaa fe'anii ittiin gahuun dirqama lammummaa waan ta'eef abbootiin qabeenyaa gargaarsa gama isaanii akka gumaachaniif obbo Taarraqeen gaafatanii jiraattonni naannoo godaantonni keessa buufatanii gargaarsa gochaa jiraniif galateeffatanii itti fufuus qabu jechuun gaafatan. aanaa bulan keessaa kanneen buqqa'aniif jiraattonni magaalaa deeggarsi gochaa jiran obbo Taarraqeen galateeffatanii jiru. Jiraataan tokko guyyaatti nama kudha shanii hanga digdamaa mana ofii keessatti keessumsiisaa akka jiru ijaan argineerra jedhu koomishina yaaddoo balaa. kan federaalaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuun asteer misgaanaw baahirdaar irraa gabaastee jirti.
kan dhaggeeffachaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti raadiyoodhaan meetir baand 22 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Sabaahimaan bbc xumuramaa jiraachuu bara faranjootaa 2020 ilaalchisee ardii afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa. maatii weellisaa Hacaaluu keessaa haasofsiisee jira akka itti aanutti dhiyaata.
Barri faranjootaa kuma lamaaf digdamni xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafa. Sabaahimaan idila addunyaa BBC namoota bara kuma lamaaf digdama keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara kuma lamaaf digdama keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dameewwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman kudhanis duraa duubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kanaa quba qabaachuuf dhabuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan arganne obboleessa quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuusaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara kuma lamaaf digdama keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galateeffachuun barbaada. Jarri kun amma isaa hubataniiru jedheen yaada. Kabaja kana argachuudhii fi dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhahamullee qaamni hin barbaadne hin jira. Dhugaa afaan qaban waa biraan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamahinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa Ardii Afrikaa irraa namoota bara kuma lamaaf digdama keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Egaa mucaan koo ana haadha isaa dheessii biyya hundumaafuu biyya hundumaa hiyyoomse mucaan koo mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii koo bichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa immoo du'an oolan lubbuun dhiiraa biliqanaan jedhee mucaan koo. maaloo ilma koo dhiisimee waanuma kana kootu tamaartee taasuma tamaarte kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiise haadha koowani guddoo na dhiise waan akkanaa naan hin jedhine sin jibbaa naan hin jedhine naan jedhe mala sodaa natti himine naan jedhe mala sodaa natti himine sodaadhu ani gaafan dhaladheen du'een beektu naan jedhee egaa maalan godharee tuman ciniinsifadhu waggaa meeqan ciniinsifadhe siite edda ciniinsuu saana seenee waggaa jaanati ta'eera Mucaan koo egaa achiin oolaniin hin du'ee utuma hin beekin du'ee otoo beekuu otoo hin ta'in utuma beekus akka ajjeesanis inuma beeka. Mucaan koo otoo marramaan isaa gubatu waan inni na aarsu xinnoo ishii waan du'es immoo lafan siilessu yaadda inni marramaan kee dadhuu naan jedhe. Gimbootii keessa dhufeetu fuuldura kana gimbootii miti waggaan isaa dhufe. Har'aa ji'a ja'affaa isaatii kun hodda deemee nama cobas hin galuu nama laalas hin galuu innaan makeena irratti sargee mana kana hin seenu amma dhugaa waaqaatiifu hin seenu waanuma as jiru kana nattoon dubbatu as jiradheen mana kana si'iliisaa jira waanuma akkannaan alaaluu natti fakkaata dhiisaan seenu. Bataskaanan jaaladhu otoo achi hin dhaqinuun oolee. gaaf sana sirriitti oolu amma kun hojii ajaa nan baqadhee maalan godhale nan baqadha malee achi taa'ee na ilaala oo nan natti hin dubbatu biyyeen hin shokoksu too nan hin du'in inni du'uu isaan na aarsa.
Guddoo gaabbiin keessan inni guddaa maali?
Gaabbiin koo inni guddaan otoo akkuma nan jedhe sana tole naa jedhee timirtii isaa sana tamaaree. inni mataan isaa banaadha hin beekaa otoo hojii qabatee jiraatee na xooree ani du'e biyyoo natti uwwisee dasna jedhaashu kanaga gaabbiin koo kanadha ani ana inni ana dura du'uunsaa na gaabbisiisa.
Warratti wanti isin jechuu barbaaddan.
Ammanuma kan koo mucaan koo kaatee hin qubne nyaatee hin qubne kaayyoo meeqa qaba kaayyoo keshilibbeewwan kun ajjeeste inni obbolaa koo jedhaan. haadhoowwan koo jedhaan hundumtuu haadhoo kootii jedha isaan immoo gurguratanii har'a mucaa koo amma ji'a ja'a jedhee ji'a kana immoo torban torban jedha akkanumatti allakkaa deema gaakkoo kanuma malee wanti biraan jiru. Iddoon kufee sanatti iddoo jedhan sanatti waan hundumtuu too mumijaa'ee das namadha miti wanti dubbatan yoo xumuramee das namadha.
Guyyaan kun mudda 22 bara 2013 yommuu ta'u Hacaaluun waggaa 37 irraa guyyuma kana akka dhalate dubbatan guddattuun kan lubbuun isaa darbees baatiyoo Qabajjii bara 2012 ta'u guyyaan isaa 22 ta'uun ni yaadatama. Guyyaan itti lubbuun isaa darbee fi guyyaan inni itti dhalate tokko ta'uu dubbatan. Har'a immoo yaadannoo yeroo inni itti darbe baatii ja'affaa isaati kan kabajamaa jiru. Abbaa Caaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa dhimma kanarratti akkas jedhanii jiru.
Ji'a jaansaa itti maqaansaa akka dhoofsifamu akka maqaansaatti waan ta'u ka'uuf kan irraanfatamne kana nuti taasifnee. Saba keenya ollaa keenya nama nu wajjin bu'e nama nu wajjin waan ta'e walitti waamnee cabalaaf saadiqii maqaa isaatiin qophaa'e akka qammasu taasifne kan wanti biraa jechuudha.
Mee haala maal keessa jirtu? Miirri keessa keessan jiru maali?
Dhaba isaatii ijaa isa dhabnee lapheen keenya cabee mataan keenya bulbulamee fayyaan qabne rakkoo jabaa guddaa jirra. Yaada guddaa halkan yoo rabne ribna fudhatu guyyaa oteenyu qalbiin keenya iddoo tokkotti waan hin ta'u ijaa kanaa rakkoo guddaa gubbaa jirra kana. Kana malee waan biraa Ijoolleen isaa ijoollee sadii qaba. Haati manaa sammaa jabduudha. Innaa egaa kanumaan jirra wanti biraa ijoolleen isaas jirti. Hin guddattee miidhaa akkumsaatti baati. Haati manaa isaas jabduudha. Hin gargaarti ijoollee. Ammallee ammoo asii deemte. Nus hin gargaarti ishiin akkuma waan akkuma duratti nu gargaarutti nu gargaarti ishiin illee ammallee. Ijaa kanaa uumaa rakkoo wanti bahee nu qaqqabuun jiru. Dhabni isaa qofa hamma dhaqnee gara isaa isa bira geenyutti lapheen keenya akka bubaatetti jira.
Yeroo namootni ajjechaa ilma keessaniitiin shakkaman dhiyaatan carraattiin mana murtiitti argamtanii yaada keessan kennu yookaan taajjaboo argattanii jirtu kanaan dura.
Nuti dhaqnee hin beeknu haati gizee tokkicha dhaqxe amma qaxaroo miilaan darbe kana dhaqxe haati malee dhaqee hin beeku maaliif egaa haftaamuun immoo jaa'uma achi jiruuf inni yeroo hundumaa sagantaa qaxaroo gubbaatti argama isumatti argama egaa isumaan dhiifnee jirra kan wanti bira maal godha.
Ergaa isin dabarsuu barbaaddan yoo ta'u.
Wanti na dabarsu seerri hin jirre akkan jenne seerri jira ajaa otoo seerri jiru dhiigni mucaa kooti dhangaa Dhugaan murteen akkatti naa kennamuun jedha wanti biraan jiru.
Ajjechaa caaluu hundeessaa wajjin wal qabatee namootni shakkaman afur mana murtiitti deddeebi'uun dhimma himata isaanii hordofaa jiraachuun ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafor Malkaa Amborraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Raadiyoodhaan meetira baandii 22, 25, 31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi Feesbuukii akkasumas karaa Ahaduu FM raadiyoodhaan kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Gara qophii itti ceena. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa irraa keessatti weerara dhukkubaa koovidii kan Itoophiyaa keessaa ilaalchisee maree torban darbe ministeer deetaa ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa waliin jalqabne kutaa lammataa itti fufna. Manneen barnootaa banamuun faca'ina vaayirasii kooroonaa waliin attamiin ilaalama. Gaaffii jedhuuf Dr. Darajjee Dhugumaa deebii kennaniin jalqabaa kan haasofsiiste jaallanne gammadaadha.
Kanaan dura labsii yeroo hatattamaa ture. Labsii yeroo hatattamaa sun ji'a shan ja'a akka hojjetee booda waan dhaabbateef ministeerri fayyaa qajeelfama baasee jira akka biyyaatti. Qajeelfamni kun qajeelfama daarektiif sartii kan jedhamu qajeelfama soddoma lakkoofsaan kan jedhamu baasee qajeelfama kana keessatti seektaroonni hundumtuu qajeelfama ministeerri fayyaa baasee kana bu'uura godhachuudhaan kan mataa mataa isaanii baafachuu qabu jennee lafa keenya jira. Haala sanaatiin ministeerri barnootaa akkasumas immoo ministeerri saayinsii barnoota olaanoo lamaan isaanii iyyuu yuunivarsiitii irratti haa ta'u manneen barnootaa waliigalaa irratti haalatti hojjechuu qaban qajeelfama isaaniis baasanii wajjin hojiitti gadheeti kan jirru qajeelfama keenya kana keessatti manneen barnootaa jala jalaatiin akka isaan banamuu qaban sa'a saddeet kudha lama dursinee ittaansuudhaan immoo hunda isaanii iyyuu jala jalaatiin banuu akka qabnu mootummaanis paarlaamaanis murteessee hojiitti gallee jirra jechuudha. Egaa hojiitti galuu kana keessatti inni guddaan akka dhibeen kun hin babal'anne isaaf to'annoon dhibee kanaa dhaabbilee barnootaa hunda keessa hojiirra akka oolu faasmaaskiin hundaa bitamee akka kennamu daree keessatti barattoonni gargar fagaatanii akka isaan ta'an haga danda'ametti kun yuunivarsiitii keessatti teeknoolojii adda addaatiin barsiisuu fi namni akka hin baay'anne taasisu dhimmoota kana hunda keenyee jirra. Haala kanaatiin hojiitti galleeti kan jirru seektaroota jiran hundarrayyuu ministeera barnootaa haala gaariitiin qindaa'ee ministeera fayyaa wajjin hojjetaa kan jiru haga ammaatti manneen barnootaa eegalaman keessatti rakkoon xiqqaadha kan mudate namnis baay'ee amma kanatti miidhamee barataanis rakkoon addaa irra ga'ee barnooti deebi'ee cufame hin jiru akka biyya biraa barnoota deebisnee hin cufne cufnee jirra. Garuu immoo amma barattoonni kun hawaasa keessaa dhufu mana isaanii keessaa dhufu waan hawaasni alatti balleessu kun deebee deebee dhaabbilee barnootaa keessa galuun isaa hin hafuu jechuudha. Kanaaf of eeggannoon akka waliigalaatti hawaasni akka waliigalaatti taasisu ammas nu sodaachisaa kan jiru. Kana malees immoo manneen barnootaa bishaan hin qabne taajila gahaa hin qabne qulqullina hin qabne baadiyyaa naannolee keenya keessatti ni jira jechuudha. Isaan kana irratti fooyyessuudhaaf hojiiwwan jalqabaman ni jiru garuu naannooti gara naannooti garaagarummaa qaba. Maaskiis hundaaf walqixa kennuunis baay'ee ulfaataa ta'e jira. Kana malees immoo humnuma mootummaan amma qabu wajjiniin wal qabate wantoota qajeelfama keenya kana hunda hojiirra oolchuun xiqqoo ulfaatinni hin jira. Barattoota hundi hin deebine amma amma torban dhufuu kana keessatti barnoonni hunda irratti hin eegala taanaan sodaa hin qabna. Yoo sirriitti wal dhageenye cimnee kan hojjennu yoo ta'e uummannis of eeggataa hin deema taanaan barataanis maaskii sirriitti hin godha taanaan of eeggataa hin deema taanaan barnoota keenya utuu barannu dinagdeen keenya utuu hin dhaabbatin hojiin hawaasummaa keenya utuu hin dhaabbatin dhibee kana mo'annee deemuu hin dandeenya. Garuu immoo of dagannaa amma jiru kanaan dhugaadhaa akka seektaraatti sodaa guddaadha kan qabnu waan ta'eef qaamoleen hundumtuu manneen barnootaa keessa kan jiran osoo hin taane maatiin barattootaa hooggansi hundumtuu garuu xiyyeeffannaa guddaatiin dhimma kana hordofuun ilaaluun wal deeggaruun barbaachisaa hin ta'a.
Namoonni firoottan baadiyyaa Oromiyaa keessaa qaban gaafa bilbilanii faa dubbisanii koovidiin attamii namni dhukkubsate jira yeroo jedhamu naannoo keenya hin jiru jechuu jira. Inni kun gaa lafa rakkina amma jettan of dagannaa gara jedhuutti nama geessa baadiyyaa biyya sanaa dhaqqabuuf karoora maaltu jira.
Sirriidha. Yeroo ammaa kana biyya akka keenya Itoophiyaa hawaasni sirriitti waa hubatee of eeggachuu irratti bakka hanqinni jiru miti biyyootuma guddatan bakkuma wanti hundi mijataa ta'etti illee dhibeen kun hagam faca'e akka jiru hin beekama. Koovidiin hin jiru bakki jedhamu ardii kanarra jira jedhee hin yaadu bakka hundaa dhibeen kun walga'eeti kan jiru. Eeganni guddaan maali hawaasni keenya maaliif akkasitti kaasaa akka jiru kan ilaaluun barbaachisaadha dhugaadha. Nutis qorannoo adda addaa hin qoranna ragaa hin fudhanna qaamaanis garbuunee baadiyyaa adda addaa keessa olii gaddeemnee hin laalla dhugaadha hawaasni akkasitti hin kaasaa. Maarraa ka'ee yoo jennee ilaalu tokkoffaa haalli itti hawaasa wajjiniin wajjin kominikeeshinii keenya hawaasa dammaqsisuu barsiisuu irratti hanqinnis akka jiru nuti hubanneeti kan jirru harka qabu naannoo magaalaa irratti xiyyeeffachuu miidiyaalee laayiv istiriim miidiyaa kana fayyadamu hawaasa hunda bira ga'uu dadhabuun kun hin jira. Dargaggeessi baay'een baadiyyaa keessa hin jira qonnaan bultoonni keenya maasii isaanii irra kan isaan oolanii kana hunda bira mana mana deemnee hunda bira hin geenye hooggansi mootummaa ganda tokko keessa jiru hawaasa isaanii sirriitti mariisisuu carraa argatan hunda hojii misooma hawaasa bira gaafatan waa'ee dhibee kanaa sirriitti himuu fi ofii fakkeenyummaatiin geggeessuun hanqina hin qaba. Geggeessaan maaskiin godhatu taanaan uummanni maaskii godhachuu danda'a jennee hin yaadnu. Geggeessaan waa'ee koovidii sirriitti dubbatu taanaan uummanni saffisee ilaaluun isaa hin hafu waan ta'eef akka waliigalaatti qabbanaa'uun kun bakka hundaa jiraachuun hin jira. Inni kaan immoo egaa namoonni baay'een sadarkaa ciisuudha kan hin geenye ta'uu danda'u. Naannoo baadiyyaatti dargaggeessis hin baay'ata waan ta'eef namni baay'een akkuma qofaatti xiqqootu baay'ee mallattoon ittiin arganii simbatanii utuu baay'een argatiin hin dabarsu akkasumas namni du'u baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a gara baadiyyaatti dhugaadha. Kuni sababa mataasaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kana kanarraa kan ka'e gowwoomuun yookaan immoo itti fakkaatutti jira hawaasatti dhugaadha kuni. Bu'uura irraatti dogoggora koovidiin bakka hundaa hin jira. Dargaggeessi kan of eeggachuu qabu dhibee kan yoo qabatee gara manaatti yoo deemu maatii isaa abbaa haadha namoota dadhaboo ta'anitti dabarsaa jechuudha. Kanaaf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa wanti nuti qabannee jiru amma ji'oottan dhufan kana keessatti hojii bal'aa hojjechuuf karoorfannee jirra. Kanaan dura akkuma beekamu biyya keenya keessatti rakkoon adda addaas hin jira waan ta'eef uummata irratti xiqqoo kana baay'eetti hin deemne ji'oottan darban kana keessa amma garuu hojii bal'aa hojjechuuf karoorfannee jirra. Inni guddaan dammaqina uummataa sadarkaa hundatti akka oomishu taasisu miidiyaa koominikeeshiniitti fayyadamu kana malees immoo mana manarra deemee hojjechuu qabna hojjettoonni ekisteenshinii keenya akkasumas qonnaan bultoota bira karaa DA hojjetaa qonnaatiin bira ga'uu caasaa ijaarama uummataa hundatti fayyadamnee iddiriitti illee fayyadamnee uummanni akka of eeggatu taasisuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Kana malees immoo qorannaa keenyas kana caalaa bal'isnee bakka dhibeen kun jiru hunda adda baasinee uummatatti himuunis baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Hojii isaaf to'annoo koovidii kana cimsuu keessumattuu barattootni immoo gara manneen barnootaatti waan dhufaniif barattoota irratti sirriitti hojjennee ambaasaaddara ta'anii galanii maatii isaaniis akka isaan barsiisan taasisu. Kan waan immoo dhibee koovidiif yeroo hawaasni of eeggatu dhibeewwan kan baay'ee xiqqaataa jiru. Dhibeen utaalloo daa'imman irratti xiqqaataa jira. Garaa kaasaan xiqqaataa jira. Aadaa gaggaariin akka horatamu yoo taasifne koovid duwwaa miti hojii fayyaa baay'ee kan waan galma ga'uu dandeenya waan ta'eef asirratti cimnee hojjenna jechuudha.
Fakkeenyaaf manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen tajaajila hawaasa adda addaa warra akkasiirratti hojjechuun hin gargaara jettanii yaaddu?
Dhugaadha iddoon xiyyeeffannaan keenya tokkos naannoo kana gamma bakka itti dhibeen koovid babal'ataa jiru keessaa tokko naannoo tiraanspoorteeshiniin geejjiba uummataa kan hojii wal qabatee sana irratti wanti jalqabe waan gaggaariin jira sana cimsaa hin deemna. Kana alatti immoo turizimii wajjin wal qabatee amma iddoowwan turizimii namoota hedduutu deemaa yeroo ammaa kanas banamee jira biyya keenya keessattis yaa'iinsi turistii dabalaati kan jiru kana kan irrattis hojjetama. Galni kaan immoo mana ciisichaa hoteela keessatti restoraantoota adda addaa mana bunaa mana dhugaatii kana keessatti hojii bal'aa hojjechuun barbaachisaa hin ta'a. Maaliif hojiin tokkoffaa namni bakka kana dhufu baay'een isaa nyaata yoo ta'e yoo ta'e maaskii ofirraa xiqqeessa akkasumas immoo walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf jee namni walitti siqee hin ta'a. Qajeelfama keenya keessa irratti keenyerra. Xarbeezaa tokko namni lama sadii caala taa'uu hin danda'u jedhame garuu sana sun eegamaa hin jiru amma akka walii galaatti of deeggannaatti jira jechuudha. Kanaaf asirratti waan lama qabannee jiru tokkoffaa namni tajaajila akkasii barbaadu deemu fakkeenyaaf mana baankii namni dhaqu mana nyaataa namni dhaqu maaskii fudhatee ol galu seera amma baafne keessatti immoo noo maaskii noo sarvis jennee namni maaskii hin qabanne taanaan taajibni hin kennamuufi kan jedhuun yeroo ammaa kana sektorotas mariisine kanattis galaatee kan jiru kanaaf namni tajaajila barbaachisa dhaqu wanta itti himee hunda guutee deemuun barbaachisaa ta'a of eeggannaa gochuun barbaachisaadha qaamoleen tajaajila akkasii kennan kunis balbala isaanii irratti bakka harka dhiqannaa qopheessuu qabu kanaan dura bakka baay'eetti eegalameedha garuu amma salphisuutu jira jechuudha callisuu jira jechuudha bakka baay'eetti isa kana akka isaan qabaatan taasisuu lammaffaa immoo nama gargar butanii fageessanii taa'u haala mijeessuun barbaachisaa ta'a uummata isaaniiti uummanni kun yoo midhaan boru dhaqee kan isaan irraatti bitatus hin jiru waan ta'eef itti gaafatamummaa waliin fudhachuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a kana malees immoo law enforcementiinis hin barbaachisa seera kabachiisuu qabna jennee qaamolee seeraa wajjinis dubbataati kan jirru namni itti gaafatamummaa fudhate biyyoota adda addaa keessatti namni maasiin godhu taanaan doolaara hin adabama sanallee gochuudhaa hubaanne hawaasni keenya tarkaanfii barsiisaa ta'u fudhachuudhaafis qaamolee nageenyaa wajjin marii ciccimaa gochaati kan jirru. Kanaaf dhimmoota akkasii kana irratti hojii guddaa hojjechuu hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu harka tokkoon koovidii ofirraa ittisa harka biraatiin immoo hojiin dinagdee hawaasummaa keessa akka duubatti hin deebineef qindoofnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti dhaamsa dhaggeeffatootaaf dabarsitan yoo jiraatu.
Dhibeen koovidii kun eessaa eessatti deema kan jedhamu eenyullee hin beeku. Wantoonni gaggaa'anis hin jiru wanti immoo gaariin taanis hin jira jechuudha. Wanti gaariin talaalliin biyya adda addaatti yeroo ammaa kan hojjetamaa jiru hin jira. Inni kun gara biyya keenya akka galu ji'oota muraasa keessatti sochii guddaa mootummaan gochaa jira abdiis hin qabna. Gama biraatiin immoo koovid vaayirasiin kun matuma isaatiin of jijjiiraatee kan jiru jechuudha. Biyyoota adda addaa keessatti argamaa jira. Saawuz Afrikaa keessattis argamee jira. Ittaanee eessatti akka argamu hin beeknu jechuudha. Kun immoo talaalliif rakkisaa ta'uu danda'a. Dhibeema kan adda baasu waan baay'eef rakkisaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti of eeggannoo cimsuun ergaa mootummaan keessumattuu ministeerri fayyaa yeroo hundaa dabarsudha jechuudha. Qofa gatii salphaatiin keenyaaf feesmaaskii yeroo hundaa sirriitti fayyadamu fageenya keenya eeguutiin parsantaa sagaltamaa ol dhibeen kun namaa namatti akka hin dabarratanis uummanni keenya beekee itti gaafatamummaa saba qaba.
Dooktar Darajjee Dhugumaa ibsa bal'aan laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sana galatoomaa
Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii digdamii lama yookiin kiiloo heerzii kuma kudha sadiif dhibba torbaaf jaatamii shan meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloo heerzii kuma kudha lamaaf afurtama meetir baandii soddomii tokko yookaan kiiloo heerzii kuma kudha lamaaf dhibba afurii saddeettamii shan irratti wiixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse Anni Gusuutaa Mireetii waggaa haaraa boorutti walitti deebina nagaatti nu bulaa amma afaan.